iyi mumva ni radiyo ijwi ry'amerika mwiriwe neza nshuti muri kumwe natwe mu biganiro vy'ino genekerezo rya cumi ukwezi n'ukwa cumi nyene muri bibiri na cumi n'indwi muri rya cumi n'umunani ijwi ry'amerika risa miliyoni washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na jowe diyani nahazwe zimwe zimwe mu ngingo nkuru nkuru y'ivyo nabateguriye twatugura ikigozi majana atandatu ariko ikigozi cyaraduze ushaka kigenda ku gibinabiri tukagenda ku bufu ubufu nabwo bwaraduze nuko ikigozi cyashika ku gihumbi kari twaba tukigura majana atanu uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi mu ikambi ya rusenda muri congo avuga ko ibiciro vyaduze cyane kubera umutekano muke wari mu karere ka fizi iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mugume ku maradiyo yanyu ariko mbanze ndababwire muri make ko igihugu ca nigeria kuri uno wa mbere ariho catangura guca imanza kivunga za mbere z'abagirizwa kuba abarwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa boko haram umushikiranganji w'ubutungane bwa nigeria avuga ko abo bagwanyi bashika ibihumbi bibiri bafashwe kuva aho boko haram itanguye kwica abantu umwaka wa bibiri na cenda abantu ibihumbi mirongo ibiri akaribo bamaze kwicwa n'uwo muhari abandi miliyoni zibiri n'ibice bitandatu bahungiye mu buraruko bw'ico gihugu salihu otmal isa avugira ubwo bushikiranganji hamenyesha ko abarwanyi bashika igihumbi n'amajana atandatu na mirongo irindwi bapfungiwe mu ikambi ya gisirikare y'ikayinji aribo bazoburanishwa ubwa mbere mu nyuma hakazokurikira abandi amajana atandatu na mirongo itanu n'umwe bafungiwe mu ikambi y'igiwa iri imayiduguri umurwa mukuru w'intara ya borno iri bamenyesha rero bakamenyesha rero kandi ko muri bose atanumwe azokwica azokwicwa bazocirirwa ibihano bihuye n'ivyo bakoze nta makuru yababuranishijwe kuri uno wa mbere yatanzwe leta ya nigeria inegura n'abaharanira agateka ka muntu ko idaha uburenganzira abamenyeshamakuru bwo gukurikirana ingene izo manza zicibwa bakiyumvira ko hashobora kubamwo akarenganywa amazu y'abantu ashika ku gihumbi n'amajana atanu hamwe n'izindi nyubakwa z'ubudandaji zaraye zihe ziratokombera zituriwe n'umuriro wadutse muri leta ya california muri leta z'ubumwe za amerika ivyo vyashikirijwe kuri uno wa mbere n'umukuru warongoye igisata kirwanya imiriro muri iyo leta nta muntu yapfuye aratangazwa ariko abatari bake batazwi ibitigiri muri iyo miriro yadutse mu makomune atatu yo muri iyo leta barahaburiye utwinshi abantu ibihumbi mirongo ibiri barahungishijwe harimo n'abari barwariye mu bitaro vyari muri ivyo bice igisata kijejwe amashamba n'imiriro muri california kivuga ko icateye iyo miriro yadutse ku munsi w'imana catanguye gutohozwa nayumvuze rero ko yaraye atokombe ariko murumva yuko yahiye ku munsi wa mungu ariko bigatangazwa ejo ku munsi wa mbere mu ntunge radiyo ijwi ry'amerika mutwumva kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu murashobora kandi kumva ibiganiro vyacu mutuye ku rubuga rwa interineti yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com nayo ku rubuga rwa facebook adresi yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara muracumva atankomazi mwe mutumva muri mu ntara ya karusi mu burundi
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabahe ikaze ikiganiro cacu tugehere mu vy'umutekano mu ntara ya karusi neza na neza ku mutumba wa rweya uri muri komune buhiga uvugamwo abantu indwi baraye bishwe batemaguje imipanga abandi baturirirwa mu mazu yabo ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu fidele d'antoine sabimana ariko araca irya nini no nkuru fidele mwiriwe
mwiriwe neza vyagenze gute ivy'ubwo bwicanyi
amakuru twavanye ngaho kuri uwo mutumba ngo hari nk'igihe cya saa tatu z'ijoro aho umugabo azwi ku izina rya ntirandekura claude ngo yoba yari yiriwe haranywa ibiyayuramutwe hageze mu masaha rero ngo yari yavuze yuko hari umuntu ategerezwa kwica uwo nawe ngo ni uwitwa sereviyo aba kuri uwo mutumba aba kuri uwo mutumba bakaba bamwagiriza ko yoba akoresha ibintu by'uburozi niwe rero yaciye ahera ko aramutema n'umupanga mu nyuma atema umukenyezi wiwe aca yirara mu mazu y'aba banyi b'uwo seregiyo araturira amazu ashika cumi n'imwe abo bandi basigaye rero bose ba- bapfuye batuririwe mu mazu
hama kuvuga ko ari indwi abatemaguwe ni batatu hama abapfiriye muri uyo muriro muri muri ayo mazu yaturiwe cumi n'umwe ni bane
abapfuye batuririwe mu mazu ni batatu Ah, muri abo ndwi ha- twashizemwo uwo yenyene gukora iryo bara nawe nyene yavuye atorwa ikiziga amanitse ku giti hafi y'aho yakoreye iryo bara hari ico abajeje umutekano ngaho ikarusi baravuga kuri iryo bara
abajejwe umutekano bari kuri uwo mutumba baguma bagira amatohoza urongoye iyo ntara ah, na n'uje n'umushiki- na prokirere wo ngaho bose batohoza arashushe abantu ndwi rero nibo bamaze gufatwa muri abo ndwi bamaze gufatwa harimwo n'utwara uwo mutumba bakaba mu gipolisi bavuga yuko atashatse gutabara mu gihe izo nzu zariko zirasha kandi nta n'umwe yahavuye ahuruza kugira ngo batabare uwo mugabo atariha iryo bara abantu bangana uko bose hari amakuru ariko aracanacana ko ku mbuga ngurukanabumenyi avuga ko uyo yakoze iryo bara wumva yaciye atorwa n'ikizigara afise ingorane zo mu mutwe ayo makuru yoba hari ico bayakubwiye ko mu bajejwe intwaro
mu bajejwe intwaro eh, cane cane abo twavuganye nabo kuri uyo mutumba nyene claude ntirandekura yari asanzwe azwi ko ari umuntu akora akazi k'ububaji nta burwayi bwo mu mutwe bari bamuzi ko ariko rero bakavuga ko ngo yoba yashuhuwe ni ibintu vy'uburozi vy'amangetengete y'ikirundi arivyo vyoba vyatumye yiha iryo bara ariko kandi ntibashira inyuma ni- n'ico kintu yuko uwo yapfuye Sergio yoba yarasanzwe ari umurozi bigatuma yuko eh, bikaba vyoba vyaramutumye ashaka kwi- ku- ku- kwihanira kuko bagirizanya ibintu vy'uburozi urakoze cyane rwose fide d'antoine nsabimana iyo nkuru bandanye uyikurikiranira hagufi hama turaza kongera kuyigaruka ko makuru yacu yo hanyuma
murakoze namwe diana tukiri mu ntara ariko tubabwire mu ncamake abana bari hagati ya cumi na cumi na batanu nibo baraye bakubiswe n'inkuba ku ishuri ryisumbuye rya mpanuka riri muri komune ndava y'intara ya mwaro hagati mu gihugu c'u Burundi abanyeshuri babazanye mu bitaro vy'akarere biri mu kibimba aho bariko baravurirwa bamwe muri abo baganga muri bo abaganga bemeza ko bababaye cane bakeneye kungururizwa mu bitaro vy'i Bujumbura ahari abahinga bakaruhariwe inkuru dukesha kandi mugenzi wacu Fide d'Antoine Sayimana twari kumwe ku murongo wa telefone tumira amate gato hama twerekeze muri Kongo igisata c'impunzi tubifatiye mu by'ubutunzi abarundi bari mu ikambi ya rusende iri mu ntara ya kivu y'amajepfo bemeza yuko ibiribwa vyaduze cane bivuye ku mutekano muke wari umaze iminsi mu karere ka fizi ayo makuru uretse rero yuko atangwa n'abasuma ivyo biribwa bitandukanye aremezwa kandi na bamwe mu barundi basanzwe bakora umwuga w'ubucuruzi umunyamakuru wacu muri kongo vedaste ngabo adufitiye vyinshi kwino nkuru ku masoko yo mu rusenda ahahira impunzi z'abarundi n'abaturage b'abakongomani abacuruzi bagaragaza yuko izamuka ry'ibiciro ry'ibiribwa byatewe n'uko abantu batarayoboka amayira bari basanzwe banyuramo bajya kurangura ibiribwa mu biturage byo mu karere ka fizi na uvira kubera impamvu z'umutekano zagiye zigaragara muri utu turere mu mpera z'ukwezi kw'icyenda ikibazo c'inzira rero nico catumye abantu benshi ibi- ibiciro biduga kuko n'umuntu umwe umwe uhura agiye kurangura kumva ikibazo c'inzira batinya inzira ariko ubizera barazifunguye barazifunguye ariko ubwoba bwo bwo mu bantu ntibubaheramwo abantu benshi rero baca bagenda bagira ubwoba bwo kurangura ibintu vyi- ibintu vy'ibiribwa ibintu vy'ibidandazwa rero bigaca bisaba yuko ikintu cose umuntu afise bisaba ko akiduza kumva yuko ata mutekano mwiza ngaha dufise ukwiriye sayingufu yive ni umucuruzi w'ibiribwa mu nkambi yo mu rusenda aragaruka ku buryo ibiciro by'ibiribwa byagiye bizamuka kuva mu mpera za kuno kwezi kw'icyenda aho umutekano muke utangiriye kugaragara mu karere ka fizi kare umuceri twatugura ikigozi majana atandatu ariko ubu ikigozi cyaraduze ushaka kigenda ku gihumbi n'abiri tukagenda ku bufu ubufu nabwo bwaraduze nuko ikigozi cyari ku gihumbi kaba tuki- tuka- kare twaba tukigura majana atanu tuja ku ku biharage ibishyimbo ibishyimbo by'ibiharage kare ikigozi twaba tukigura majana atanu ariko ubu kigeze ku gihumbi ibitunguru ubu igitunguru kizi ku majana atanu mu majana atatu manaki ibintu byose ngaho iwacu byaduze nibigira beatrice ni impunzi yo mu rusenda twasanze mu isoko yo mu nkambi yaje guhaha ibishimbo arasaba abacuruzi ko bagabanya ibiciro by'ibicuruzwa kandi leta nayo igashakira abantu bo mu misozi umutekano kugira ngo ibyo bagemura mu nkambi birusheho kuboneka ku bwinshi batugabanyiriza ibiciro usanga ufite nk'umwana abana kugira ngo ubone ibigozi nka bitanu bihaza abana ugura ikigozi cy'amagana ane ugasanga birakomeye dusaba ko twa- batugabanyiriza ibici- ibiciro ni ikibazo kubera ko nk'abantu bavaga mu misozi bamwe batinya kumanuka kubera batinya ko bahura n'amasasi intambara baka- ba- ibintu bigahita bit- bizamuka twasaba ukuntu bashaka ukuntu umutekano waboneka ibintu bikongera bikamanuka igiciro ni ibiki mwavanaga mu misozi twavanagaho ibitoki imyumbati amateke ibishyimbo ibufu bw'imyu- imyumbati n'ubufu bw'imyumbati niyo bwavaga mbega ibyo dukoresha byose byavaga mu misozi tubamenyeshe yuko nubwo urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu rugenda rugaragara nyuma y'aho ingabo za leta ya congo fardes zifunguriye ibarabara rihuza akarere ka uvira na fizi byari mu maboko ya mayimayi ya kutumba ibiciro by'ibiribwa ibyo bikaba bitaragabanukaho vedase ngabo ku bw'ijwi rya amerika mu rusenda wo mu ntara ya kivu y'amajyepfo
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
je ndi mu gisagara ca bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda unawo ni wa mwanya twahariye ico abanyedini bagona ku bibazo bitandukanye dusanga mu kibano amwe mu mashirahamwe y'abakenyezi mu burundi ariko arasaba ko hashigwaho amategeko arekurira umukenyezi gukorora imbanyi igihe cose avyipfuza ariko abarongoye amasengero n'amadini ivyo bavyamirira kure bakavuga yuko ari ubwicanyi butanagira izina mugenzi wacu diane ndonse yikoze kuri bamwe mu banyedini kugira ngo bumve ico bagona kuri ico kibazo reka rero tubahe ikaze bari muri studio y'ubujumbura diane aratangura twakirira abashitsi bari kumwe muri kino kiganiro turi kumwe na pasitori diridiri adrien arongoye ishengero garison des ame ndabaramukije kije nanjye amahoro y'imana yego turi kumwe kandi na ntirampeba esperance arongoye urunani eh, rw'abakenyezi rwiyemeje kurwanya sida na malariya namwebwe ndabaramukije ndabaramukije turi kumwe kandi n'umushingwamanza atanaze ntikazohera ndabaramukije namwebwe atanaze ndabaramukije nanje esperance ntirampeba atangure atubwire amatohoza ishyirahamwe ryabo ryakoze ku bijyanye no gukorora imbanyi hano mu burundi Eh, murakoze cyane no kumpa ijambo tugerageje kuraba mu matohoza twagiye turagira mu ntara zine twagerageje gucamo ni ukuvuga muri bujumbura meri bujumbura rirare no mu ntara ya cibitoke no mu ntara ya bubanza amatohoza twakoze mu bihumbi bibiri na cumi na kane twari dufise ibitigiri ijana na mirongo icenda na bitanu vy'abakorora imbanyi mu kinyegero tugeze mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu twari tugeze ku bitigiri amajana abiri na mirongo ibiri n'icenda murumva ko ivyo bitigiri vyagiye biraduga cane umushingwamanza atanaze namwe ibyo amategeko mbega bivuga ku iki ku bijyanye no gukorora imbanyi hano mu burundi Eh, murakoze cyane kuduha kano kanya Eh, amategeko yo mu burundi arategekanya icaha co gukorora inda Eh, ni mu kigabane eh, c'indwi ku vyerekeye ivyaha bikorerwa ingo n'imiryango n'ivyaha biteye kubiri n'imigenzo myiza y'igihugu ariko ico caha kiri neza na neza ku gace kerekeye ivyaha bikorerwa ingo ivyo rero igitabo c'amategeko mpanavyaha kibitekanya mu ngingo zayo z'amajana atanu na gatanu gushika mu ngingo yayo y'amajana atanu na cumi na rimwe aho rero barahana hanyuma rero amategeko aratekanya neza yuko igihe umuntu yakoroje inda ari muganga muhaye uruhusha abonye yuko ari ugukingira ubuzima bw'umubyeyi bushobora kuhasiga ubuzima baramuha uruhusha ukoroza inda akemeza akamuha urwandiko hanyuma muganga akabisuzuma n'umuganga agira kabiri bafise impamyabushobozi zikwiye bakabyemeza ngira ngo sinzi ko noba ndageza ngaho muri kano ego kanya ego murakoze abarongoye amashengero nabo barafise uko babona ibijanye no gukorora imbanyi reka Mm.
pasteur diridiri nawe adrien agire ico atubwiye ego na jene ntanguye kubashimira ko mwanyiyumviriye kugira ngo dusangire kino kiyago icya mbere twebwe mu ishengero ni uko ubuzima butangura umwana akiremwa mu nda ni ukuvuga ngo igihe eh, bijya bavuga ngo habaye conception niko abakristo bose bafata muri bibiliya eh, zaburi ijana na mirongo itatu n'icyenda kuri cumi na gatandatu bavuga ngo nkiri urusoro kuvuga akantu gato cyane kataboneka n'amaso inyonga zawe zarambona mu gitabo cyawe handitsemo iminsi yanjye yose yashinzwe hatarabaho n'umwe ni ukuvuga ngo imana iremera umuntu mu nda y'umubyeyi nta muntu n'umwe n'aho abanyabwenge babonetse ku isi ararema umuntu nicyo gituma twebwe gukorora inda ni icyaha bibiliya ntiyigera yemeza yuko umuntu afise uburenganzira bwo kwica umuntu imana yaremye nk'umuntu twamenya nk'akarorero ko afise iyo nda twe ntawe twohanura ngo ntagende yikuze ahubwo tumubwira tuti izigame neza uwo ni umuntu ntawuzi icyo imana izomukoresha ego ivyo ngira ngo n'aba barongoye ishirahamwe ry'abakenyezi eh, mukenyezi esperance nawe nyene ngira ntabihakana mubivuga ko ikiga esperance twe twashaka yuko izo mbanyi zikorerwa mu kinyegero bashireho iryo tegeko umuntu yumva wese ko afise uburenganzira kuko hariho nk'ibintu twita ikizira nk'umwana yatwajwe inda na se wiwe twama tubigaruka ko kenshi uwo mwana azokwitwa ngo iki umwana yatwajwe inda na musaza wiwe uwo mwana azokwitwa ngo iki ukagenda muri ekogarafi ugasanga uri umuvyeyi ugasanga umwana mwama mwabibonye umwana ntafise amaguru canke ugasanga ni uruntu rw'urudebire rutagira epfo na ruguru none uwo mwana niyavuka azogutera amarusho atagira uko angana tubaze umushingwamanza atanaze nawe atubwire ingene abona ko iryo tegeko rishobora gushigwaho rishobora kurekurira abakenyezi gukorora inda murakoze amategeko yohinduka ku bijyanye n'iki cyo gukorora inda aba bana cyane cyane cyane ndavuga abana ndakunda ndavugira abana b'imyaka cumi n'umwe umwana azoca aja kuba nyina w'umwana atagira nawe n'icyo iyo bafise afise agahuzu yambara uyu muntu bahohoteye inyamirama bigatohoza igasanga nivyo umushikiriza amazi agaca- bagasanga nivyo uyu muntu tukavuga tuti eh, yohabwa ubu burenganzira bwo kuja kwikurira kwa muganga mwebwe ndumva muvuga rumwe n'uwo mukenyezi esperance saserukira ishirahamwe ry'abakenyezi sinzi ko pastori diridiri nawe ariko avyumva ko mubyumva Oya.
ko mubyumva kumwe Si- naje sinibaza ko dushaka kuvuga rumwe je navuze ivy'amategeko avuga eh, mugabo uriko urumva navyo nivyo bintu eh, uri umuntu ni bi- birateye ubwoba pastori jambo ni murakoze kuma ijambo ntiwanumva ari byiza ko dufise metero hano hafite n'amategeko ariko mbazira ijambo mbega kumenga mu burundi icyaha cyo kwica cyarakuweho nibyo cyangwa si byo nta nta mategeko nta- umukuru w'igihugu wacu yaronse agashimwe yuko yakuye igite- itegeko y'ukwica none umwana ari mu nda si umuntu bokuraho igihano cyo kwica bagashyiraho kwica uri mu nda n'abasomeye amajambo yo muri zawe ijana na mirongo itatu n'icyenda bivuga ngo nkiri urusoro inyonga zawe zarambona n'iminsi yanjye yari wayishinze kandi umuntu aza ku isi byarateguwe nta muntu n'umwe arimo umuntu wewe urafise umu- warubatse nawe burya iyo m- nimba imana yabahezeye mukaronka abana adn y'ujya mwana irata- ziratandukanye n'izanyu barashobora kuzitora mugo ni ukuvuga ngo ni imana iyitanga ni ukuvuga rero ngo no muri ibyo byaha no muri iyo mibabaro no muri ibyo byose imana irabizi yabitegekanije nicyo gituma nta nta mwumve none uwo yabaye habaye ikizira hakaba umuntu yagotse ku mukobwa wiwe uwo mwana ni uwo kwicwa I- ro- muce muca urubanza rwa gupfa mbega uzi icyo azoba muri muri muri ah, canada hari ishyirahamwe ryitwa focus on the family bagize ibyuma byumviriza umwana ari mu nda hanyuma bakagenda mu byumba abagore baroye ku- gukoreramo inda bakamwumvisha uwo mwana ngena kina ngena hema ngena ge- mirongo indwi n'icyenda y'abagore bagiye gukuroza inda baca bataha kuko amenye afise ubuzima muri we afise umuntu muzima ku buryo bw'uko numva nubwo icyo cyago kiba cyabaye hako leta ishyiraho iteko ngo abana bari mu nda tubamare tubice ahubwo bogira ngene bafashe uwo mwana yafashwe ku nguvu we we metre umuntu yamufashe ku nguvu ntibamwica mugabo bace bica umwana uko biri kose nubwo bavuga ngo kwica umwana nibaza ko bari kubavuga mu buryo bwo gukingira uwo mwana no gukingira umukenyezi mwebwe na mwebwe kandi oya uwo mwana ntuhagaze bamwishe usinzira sinzima bamukingiye gute Eh, bavuga Bavuga ko bati umwana mukingira bamwica.
amagogwa aza kubona yo kubura izina mu kibano no kubaho nabi mu bukene butandukanye mwebwe Aha, namwe nta mu- magogwa ahari Eh.
navuze nti leta aho gucira ko iteko rimwica ntibashyireho uburyo uburyo bwo gufasha abo bantu nihabe amateka hana cyane abantu bakora ibyo byaha hanyuma uwo byashyitse habeho uburyo bwo kumufasha ibikoresho ibyo reka aravuga byo kubura impuzu kuri biki leta ibitegekanye kuko uwo muntu itegeko ry'ukwica ryaravuye mu burundi ntawicwa Mm. mwebwe namwe usukwicuka yaba bagira mugabo ntitwirengagize na pasiteri hajya mu mashengero murabizi hariho abantu benshi baduha amatemwanyaje bagenda mu kinyegero bakabakubita ibiti mu nda bama babitwereka bo mwaba muza mu ntuza turiko turatanga inyigisho bakatubwira ibintu bakoresha ngo ibintu by'imyumbati bakanywa amawomo bagakoroga ibintu bakanywa n'ibindi bintu imishito murayibona imishito bagatungera imishito amafurusheti mu nda Ese abo bose ni kubera iki ni ukwezi tini nagenda kwa muganga akana nkamwitora nkamubwira ibimbakiye bazoca a- afunga ntazonyumviriza Mm. ariko pasitoro Mugabo- nawe avuga ati nawe asaba yuko bagongera ngo bofashwa eh, eh, Mbega- bagashigikirwa mu kurera uwo mwana no mu- mbega no mu- ntabaci- mu kugi- ego, no mbega mu ntabaciriye mu kubashigikira.
ijambo.
ngira nibyo pasitoro Ego.
Oya, je si- sinumva ngene ngo umuntu adasho- leta aho kuvuga ngo nishyire itegeko ryica yoshiraho itegeko rikingira Ega ntiyashyizeho rikingira itegeko abo ryica.
bana unyumve rikingira n'uyo muntu byashikiye gutyo no guhana ababikora je ndababajije nti ko uwavyoye abantu batamwica Ba- bavuga ni kubera iki bokwica uwo mwana ari mu nda esperance avuga ko atari ukwica Eh, amategeko eh.
ni ukwica gukorera imbanyi mu mushingwamanza urakotse nagukorora imbanyi ntimuri- ntikiri mu byaha byo kwica ni mu byaha bikorerwa ingo pasitori nawe muri Hanyuma- bibiliya ni icyaha kwica ni mu mategeko ariko ntabwo ari icyaha ntabwo ari icyaha cyo kwica ni icyaha gukurura imbanyi ni icyaha ni icyaha- ni ni icyaha gitekanijwe n'amategeko Atari icyaha cyo Mugabo, kwica.
si icyaha cyo kwica hanyuma rero twebwe icyo turiko turumvikana ko na nyakubahwa pasiteri pasiteri ariko avuga yuko normal ngo baciriye urubanza umwana oya si urubanza baba baciriye umwana cyo ndiko ndiyumvira urumva niteko riracaro ukuntu ntirahinduka ariko mugabo hamwe borohereje aba bantu bafati babona bafashwe ku ngufu kubera na leta irafise mu mugambi wayo wo kuvyara ku rugero.
rugero I- irondoka rijanye n'amagara meza ntirishobora aho kuba iri rondoka rijanye n'amagara meza ritabaye ridaherekejwe n'uyu mugambi wo korohereza bano bana badashobora gutwara inda abana batoyi bafashwe ku ngufu cyangwa umuntu nawe ntiyafashwe ku ngufu cyangwa byagenze ukuntu uku n'uku kandi ibyo byaha byakorewewe bitekanijwe n'amategeko bitabaye rero ikintu na- ataba- abantu batabanje koroherwa niyo handi uzosanga ba bana ba bana nyene ba bana tumwe tubatora mu barabara babyara bakaca babata mu- mumaze iminsi mubyumva Matwarete, kubaba- mu binogo, kubaba- abandi mu ugasanga abana mashengero babataye.
bakabatayo.
No, hajya rero hajya yaragerageje yarenze amuta yaragerageje kumukuzayo byaranse hajya ubuzima bwe- woja kuraba nyina ubuzima bwe butegereza kuba bwarangiritse Mm.
kubera yarabuze uburyo bwo kumukura bwo- Eh, ngerageje bwo kumukura.
kubatahura mm, uko biri kose mwese murondera inyishu kuri abo In- bana hamwe i- n'ineza n'umuke- y'ababyeyi.
ineza.
y'umubyeyi yego Ineza Ineza, yego.
y'abakenyezi.
Eh, reka rero je nibaza yuko eh, umva mwese mufise imfashanyo mwe muravuga muti Oya, hariho- amategeko ariko ahinduke hariho- anyanyagwe hariho- hariho- mwebwe na- eh, hariho akantu urazi abantu bagombye kwiyorohereza mu kurenga itegeko ry'imana ibyo ngaha ku isi bashobora kubyorosha mugabo inyuma hari urubanza nicyo gituma kwiyorohereza cyane duca twica abo tutavuga rumwe abo tudahuje kugira ngo tworoherwe cyane akagorane kose kaje nimba ari uku amategeko y'imana ndayavyoraho kugira ngo niyorohereze ndabikore si uko mu ijambo ry'imana None mwebwe- umuntu wese umva aba akwiye kubaha imana byo nicyo niyumvira ko ubuzima bwo ku isi ni bugufi cyane hanyuma inyuma yabwo zohura n'imana kandi zotubaza nyine ibi bintu byayo twabyubahirije nicyo gituma numva womenga si byiza yuko ahubwo na- nagombye kubaza iyo bavuze ngo gukorora inda ni icyaha rwose icyaha cyo kwica sintahuye neza mugabo kubera ngo yagumanye ari muto nayo kumva ni icyaha ciki Mm, jewe numva hari ikintu pasitoro avuze ati ntimwagihurije ko yuko ari mwemera ko ari icyaha ariko kitari mu byaha byo kwica aha amapasitori nawe akavuga ati gukorora inda ni icyaha eh, cyo kwica nibaze ko kubera umwanya muto dufise ngira icyo kintu twokigaruka ko tukazogitomora neza eh, Ariko tukamenya mugabo- n'izina tucita kugira ngo ibintu bitorerwe inyishu cyane Na- nifuze ko tworangiza ariko ariko nagomba mbone ko ko Pasiteri ari ikintu na kimwe turiko turahuriza ko aho yavuze muri Canada baca basubira inyuma abo mirongo irindwi n'icenda ni kubera amategeko aborohereza gukorora inda reka rero tubisabire hamwe no ngaha aya ayo mategeko aborohereza benshi bazosubira inyuma Oya.
Pasiteri nk'uko abandi basubira inyuma Oya.
Hanyuma kandi Oya, ikindi oya.
kintu twagira Si ukworosha dusabe.
ibyo, si ukworosha- si ukworosha gukorora inda Ego, jewe si- ku bwanjye itegeko kworosha gukorora inda ni itegeko ryorosha kwica none abakriminere bamaze Mugabo- abantu ko Ego, batabica ntibabica muga hari ikindi kintu naco twirengagiza uburenganzira ku mukenyezi ku bijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza nk'uko metero atanazi yabivuze ati n'igihugu kiriko kiradusaba kuvyara bake dushobora kurera n'igihugu tugezemo ca none ubu si co kuvyara abana cumi mirongo ibiri Ni- ubavyaye n'isaha uzobarera mugabo rero niborohereza umukenyezi mu gihe no mu mashengero mu gihe umukenyezi avuga ati je nshaka gufata uburyo bwomfasha kuja kwirondoka rijanye n'amagara meza tureke kwitwaza ibintu vy'amashengero turazi pasiteri abagore b'abapasiteri babarungika mu kinyegero akaja kuri puraningi mu kinyegero none rero Ivyo biragoye kuko nibaborohereze ata vyemezo, Eh?
ne?
nta vyemezo mugabo kandi mukaba muzi yuko umuntu azohagarara imbere y'imana akabazwa ibyo yakoze n'ubuzima yabayeho haba hakwiye kubaha ibi bintu ushobora kwiyoreza ubuzima navuze Oya, ntabwira yuko ndabo kw'isahara, aho tugiye mu kwiyorohereza ijambo- abantu baziyorohereza tugiye mu uburyo ijambo bwose ry'Imana.
ego Niko.
reka no munsi reka tureka kuryinjiramo cyane ngira Ego, tuzorifatira umwanya naryo Ego, nyene nibaza ko ari byo kuko Kandi kandi ikindi- tugiye mu ijambo ry'imana wosanga aho ibyo dukora byose nta na kimwe twoshikako gusa umuntu araraba nk'uko nyine twabivuze ntimubone icaha co kwica ngo twavuze ngo umuntu wese akorera imbanyi muravyumva neza pasiteri hari igihe umuntu vrema ubona ko ageramiwe n'amagara yiwe n'ubuzima bwiwe akagira amagorwa arengeje nico kintu twavuze ku bizira canke mu gihe amagara y'umukenyezi abangamiwe nico kintu twe Nibaza ko- twashatse gushigikira nibaza ko bitahuritse kandi mwavuze yuko hari no gufasha muri politike y'igihugu yo kuvyara Ku eh, rugero, bijanye n'irirondoka Eh, rijanye navyo n'amagara meza.
nibaza ko ariko biri icyo mu vyo gihe dushobora inyishu n'ukuri si kuzovugana ko.
ukwica umwana ivyo byose n'ibibazo bikeneye inyishu kandi izova muri twese eh, izova mu barongo amashengero izova mu- muri mwebwe murongo y'amashirahamwe y'abakenyezi no mu bajejwe amategeko none uno munsi ikijanye no gukorora inda pastori mwebwe nihe mfashanyo mufise kugira ngo uwo mwana ah, bavuga ko ashobora kuvuka atagira izina ashobora kuvuka avukira mu bukene ashobora kuvuka atagira umurera mwebwe murafise inyishu kuri ivyo nk'amashengero jewe murafise inyishu nukuri mushobora kubafasha na- na- na- ni- niyo dufise nyene ubwa mbere uwo muntu aba afise twagirizwa mu mutima ibyo bita kiripabilite nini kubera kumbura yahemukiye abavyeyi kubera kumbura yahemukiye umugabo awo rero twe turamufasha mu kumuvura tumuvuza ijambo ry'imana tukavuga ngo nubwo vyagushikiye imana ntiyagutaye imana ntikwanka ahubwo ni wihane nuvyature nubivemwo usabe ikigongo imana usabe ikigongo n'uwo muntu wa- wagiriye nabi nimba hari uwo wakoshereje muti mwebwe Ico ijambo ari ry'imana icyambere.
mwigisha irashoboye guhindura rero umuntu.
A- a- tumuha ibyizigiro kuko imana ni uko imeze yaba imana yica abantu bose kubera abakozi ibyaha yari kuba yaratumaze icya kabiri ikiba cyamubayeko nimba ari se nimba ari musaza we nimba ari iki twebwe icyo dukokoresha hamwe nta- ibyo ntabyo turabona mugabo uwo bituzanira ni uko twamwumvisha ngo uyu mwana ko imana yemeye kwabaho akwiye kubaho ego mwebwe ngira ngo mwe mwatomoye ivyo muvuga mwavuze yuko umushingwamanza mwavuze yuko amategeko afise ko akwiye guhinyanyurwa namwe aba- eh, ab'amashirahamwe nyene muravuga na mwebwe muti kubwira zijya mbanye zo mu kinyegero abantu bareke kuguma bapfa hama reka rero turangize kino kiganiro ngira ibindi tuzobigaruka ko navyo nyene mu nyuma tumvise ko harimo n'ibindi bibazo vyagiye biravyukamo kandi twavuze ko inyishu ziri muri twebwe Eh, reka nshimire pastori diridiri adrien arongoye ishengero garison des ame mwakoze kwitaba ubutumire murakoze nanjye nabashimiye kubona mwantumiye ego menshimire n'umushingwamanza atanaze nikazohera namwe bwenda bakenguruki ndabashimiye cyane kubona mwadutumiye reka dushimire nirampeba esperance murongoye urunani rw'abakenyezi rwiyemeje kurwanya sida na malariya namwe bwe ndabakengurukiye yego nanje ndabashimiye cyane kubona mwatwiyumviriye ko mukaduha kino kiganiro kugira ngo dushobore guharanira agateka k'umukenyezi
akaba rero ari no ngaha duce dusozera ikiganiro cacu iwanyu mu ntara yakoze diane ndonse ariko arakiremesha igice cacu i bujumbura aho mumvise bariko baragaruka eh, ku mugambi uhari yuko leta yokwemeza canke igahakana nimba umuvyeyi avyifuza ashobora gukorora imbanyi yiwe mwakoze mwe mwatwumviriza ariko imbere ko duha n'agahindukira ndabatumire mu biganiro byacu bitandukanye byo mu masaha ari imbere harimo ikiganiro muri isanga muzakurikirana kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe igihe cy'isaha cumi na zibiri turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu burundi igihe cy'isaha imwe n'igice naho ni amakuru arambuye aza kuba avugwa ku isi na cane cane muri afurika mururanirwe diane nahazwe na innocent kimenyi twifurize umunsi mwiza